dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangiye ijambo hano i washington netiyene karekezi kuri mikoro dusangira ijambo uyu munsi turarebera hamwe bimwe mu bibazo abaturage bari mu rwanda bafite muri iyi minsi turaha ijambo mugenzi wacu eric bagira ubusa ukorera mu rwanda mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro murumva Eric bagira ubusa i Kigali mu Rwanda ikiganiro cy'uyu munsi turavuga ku ngingo yo guhanga imihanda mishya mu murenge wa Gahini mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda aha hari santere y'ubucuruzi izwi nka videwo ubutegetsi bwafashe ingingo yo gukora imihanda mishya bigendeye ku gishushanyo mbonera cya videwo mu rwego rwo kuyagura iyo mihanda ingana n'ibirometero bine bisagaho gato iracibwa mu myaka y'abaturage ku baganiriye n'ijwi rya amerika ni iterambere nabo batarwanya ariko ntibemeranya no kubaturaho gahunda nk'izo batabateguje nk'uko babivuga baribaza niba bitari bushobokera ubutegetsi bukareka bakabanza bagasarura imyaka yabo irimo amasaka ibirayi intoki n'ibindi muri dusangire ijambo murumva bagizweho ingaruka n'iyo mihanda murumva kandi abataragizweho n'izo ngaruka nabo aho bahagaze kuri iyi ngingo umwe mu bakoresha iyi mihanda utarashatse kumvikana we asanga icyo yita amakosa cyose cyavuka cyabazwa ubutegetsi mu nzego z'ibanze butigeze buteguza abaturage ngo be guhinga ahanyuzwe iyi mihanda mwagombye kuba mwumva ubutegetsi ku rwego rw'akarere rwa kayonza ariko bwanze kutuvugisha niyo mpamvu turi bwiyambaza ubutegetsi ku rwego rw'umurenge ikaze muri dusangire ijambo murakoze kumpa ijambo ibi bintu iyo biza kuza kubaho bari barabivuze pe ariko ntabwo bashyize mu bikorwa iyo baza bagaza bagatera imambo bati igihe iki n'iki kwezi ku n'uku tujya guca umuhanda tuba twarabyemeye ni igikorwa cya leta kandi iterambere ryacu ntabwo turyanga noneho za mambo bamara kuzitera noneho ugahinga ruguru yazo ugahinga munsi yazo tukamenya ko hagiye igikorwa none ahantu bahinze amasaka imibyare barayitemye nta kibazo byararangiye ibishyimbo barabirimbuza ibirayi ibijumba akantu ako ari ko kose nkange rero nahuye n'ikibazo kiremereye ngewe ngira ibiraro bibiri icy'ibumoso n'icy'iburyo ntabwo nigeze nishyurwa bagatubacishijemo umuhanda barimbuje amateke barimbuje imibyare barimbuje ibishyimbo bashyize hasi ngira rubine ahangaha yahagiyemo ni iya leta ni iy'abaturage bose urabibona hano hiri ntabwo nigeze nishyurwa nta n'igiceri cy'icumi nkange mwandenganuye mukambwira uti gataye naraziriye si ibikorwa bya leta ni ibikorwa bya leta ariko mfite dufite akarengane akarengane gute kandi ari ibikorwa bya dufite rero rwose iyo baza bakaduteguza noneho ya myaka twashyizemo tukamenya yuko tutagomba kwishyiramo noneho ukamenya ngo uti yewe ndahinga aha mpinga aha noneho ahandi wa muhanda ugiye guca bakaba barateguje abaturage bata ahantu iki gikorwa iki n'iki kigiye kuhakorerwa ntabwo kigomba gukorerwamo ahubwo niturengera niko tuzaba dukoze ikidakorwa none rero tumaze gushyiramo imyaka imyaka imaze kuzamuka ari mikuru baraza bayishyira hasi bamaze kuyishyira hasi bashyize ibishyimbo hasi bashyira ibijumba hasi bashyira ibirayi hasi amateke imibyare baratema noneho nkange urabona uyu muhanda waturutse ahangaha aha waciye mu kange kandi ko kantu nari mfite konyine mfite umunyeshuri mfite mituweli niho nagomba kuva none iyi mituweli ntabonye ku kiraro cyamanutse gitya cy'iburyo n'icy'ibumoso byaturukaga hepfo hariya baratema noneho bashyiramo iri vomo rya rubine n'iry'abaturage rya rusange nta n'igiceri cy'icumi mfitemo nkange uburenganzira nk'umuturage nk'umunyarwanda nkwira iki bangeneye iki ngo nta kintu kizishyurwa niyo va kureba barayibereye kera ariko ngo gapurariyeri cyangwa imodoka ngo biza sinzi uko ni uko babivuga uko babyita ni cyiza ngo kizayinura nacyo kiyivanemo murumva ngekirira mungeneye nk'igiki no ku badepite niko nabivuze abadepite bagusubije iki abadepite ikintu bashubije baravuze bati nk'uyu mukecuru ijambo avuga mwaryumvishije gitifu igikorwa kibera mu murenge wawe utamenya nk'igiki bati se hanyuma iyo myaka y'uyu mukecuru n'ibintu byangirijwe ibyo byose mubitegetse iki mubitesheje agaciro bati twebwe ntabwo twabitesha agaciro tuzajya hejuru natwe tubaze tuzabasubiza ejo bundi inama ibereye hano baje kutubwira baratubwira bati umuntu tuzaha nk'akantu ni hano bakaza ubashenye hariya ako kabanza kahuye n'inzu ngo bazicara injyanama noneho nimara kwicara ngo bajye inama nibamara kuyirangiza ngo bazamugenera ikintu twebwe ngo nta kintu bazaduha wumva bakugenera abagiye kukugenera bakugenera iki ngewe ikintu rero nifuzaga ntabwo nanze iterambere pe sinanze amajyambere ndabyemera nangira ivomo bashyize ahangaha niba ninyegurire njye ndivomesha nishyure leta nanjye mbona amafaranga y'umunyeshuri mbona naho nagura agatoki mbona uko- nk'akagemere kudushyimba ubwo bitabaye gutyo mwamwe leta byaba ari akarengane idadufashije abanyarwanda bashaka yuko umuntu azajya asinzirira hehe ku muhanda hishwe n'inzara umuntu agapfa bakajya bataragura umurambo umuntu yapfuye kuko nta kintu kintu kimutunga nta kindi kintu twebwe twateye tubona barimbuje imyaka tugerageza kugenda tujya no ku murenge tujya mu nzego z'ibanze tugera no ku karere ku karere batina ibikorwa bya leta noneho nyuma haza gukorwa inama iyobowe na egizigitifu w'umurenge hakozwe inama babaza abaturage icyifuzo cyabo icyifuzo cy'abaturage bagaragaza ko imihanda batayihakana ariko kwe- kwangiza imyaka ibyo twita nkana hatabaye ubu n'ubwumvikane byaratubabaje kuba umuturage yarafashe nk'ifumbire muri tubura agatera ibigori twashishikarijwe na leta agatera ibirayi twashishikarijwe na leta nyuma igikorwa cya leta bakavuga neza yuko iyo myaka ikwiye kurimburwa ngo ni iterambere ryahaje imihanda ni igikorwa cya leta kinumvikana neza ariko se kurimbuza imyaka y'amezi kandi zishyurwa icyo gikorwa cyakuneza gute uri umuturage babanje kudushishikariza nko gufata amafumbire nta cyiza tubibonyemo wakwemezwa n'iki n'ibindi bizakorwa ko bizaba byiza ikingurane ya ingurane barangije kudushwishwirisira badukuriragaho ibyo bita ku nyungu nk'uko abanyarwanda babivuga batubwira yuko nta ngurane ari ibikorwa by'abaturage twebwe tuyifata nk'akarengane kuko niba bavuga ngo ubuyobozi ni ubw'abaturage kandi bukorera abaturage noneho ubuyobozi bwo bugashyira ibikorwa nk'ibi mu myaka y'abaturage butabagishije inama urumva atari abatu- atari akarengane ni akarengane wumva byaragombaga gukorwa bite njye numva mbere yuko ibingibi bikorwa bakabaye barabanje bakatugisha inama tukajya inama tugakorera inama tugira ibiro by'inama buri wa kabiri haba inama z'abaturage twamara kujya inama nabo tukamenya icyo gukora tukabasaba ngo ya fumbire yacu ya myaka yacu twakuye muri tubura ese izishyurwa n'umurenge izishyurwa n'akarere none se kwirimbuwe n'umurenge cyangwa n'akarere cyangwa na leta muri rusange ubwo umuturage urumva atari akarengane yakorewe nkawe ibyawe ku ruhande rwawe barimbuye ni iki njye ku ruhande rwanjye hari ibirayi hari n'imibyare yatemwe hariya ahubwo na nyuma yaho nza kumenya ko ku gishushanyo mbonera cy'umujyi wa videwo kitanashyika aho ngaho mu birayi byanjye ubu kugeza ubu ngubu ushinzwe ubutaka mu murenge yanyeretse igishushanyo arambwira ngo bigarukira anyeretse ko bitagarukira mu kwanjye njyewe nsaba ko ibyanjye none ubwo babirimbuye kandi bitazasubizwa ko babisubiza ntibabisubiza aho bambwiye ngo ninongere impingemo ibindi si ubwo si igihombo ni ukuvuga ngo niba mbyumva neza we bakoze umuhanda aho igishushanyo mbonera aho kitagomba kuba igishushanyo mbonera kitagomba kujya none ugiye kongera guhinga biragenda bite ngiye kongera guhinga kandi n'igihe cyaranagiye ubwo ngubwo n'ibyo mpinga nta n'icyizere cy'uko bizanera bandi rero babonye akazi mwe kuki mutari kujya gukora twebwe impamvu tutari kujya gukora burya abantu ntabwo baba babyumva kimwe njye nk'umuturage barimburije imyaka ese bundi njye gukora iki cyokora nk'umuntu w'umushomeri wenda utarahinze cyangwa n'ubundi upagasa ku munsi wagomba kujya gukora akazi kugira ngo ahembwe ariko se noneho ngewe nkanjye barimburije imyaka njye kukwera kugira ngo mpembwe se nzishyure yatubura bakurimbuye imyaka nawe hari icyo nunganiraho n'umugabo ni ukuvuga ngo ngewe sindi kubwira regisi ndivuga izina nta n'icyo benda ku- kuba aricyo bambaza ni ukuvuga ngo niba ubuyobozi bwari bufite guca ino mihanda bagombaga kutubwira ati iyi minsi aya matariki ya n'aya aya mezi ya n'aya mu- mube muretse guhinga mu parike hano iyi mihanda iyi ngiyi bagiye gucishamo ino mihanda ntihagire imyaka mushyiramo niba ari imibyare yo afazari ariko niba haraciye harimo amasaka hakaba harimo ibishyimbo bagomba kuba baraduhagaritse kuko izo mbuto twarazihashye dukoresha amafumbire yacu nta kuntu wafata amasaka arenze ibi- ibi kiro niba ari kilometero hariya kuva hariya ujya hariya ku muntu umwe bakarimbura bagajugunya hariya wakagera mu bira by'uno mugabo uyu nguyu nabyo bararimbura ariko buriya baraduhemukiye buriya bagombaga kureka iyo myaka ikavamwo mu kwezi kwa gatandatu noneho bakatubwira ati noneho tugiye guca ya mihanda kandi iyo myaka niyo dutegaho mitiweli kimwe n'uko na biriya byo kuvuga ngo ngo nibace ihene mu rugo rw'umuturage kandi iyo hene niyo uzakenera ukagurisha ukazabona ya mitiweli ese ko ihene baziciye mu rugo rw'umuturage kandi tukaba niba umuturage adafite kubasha kubaka i- inzu y'iyo hene kandi abajura batumereye nabi ariyo ya- twacungiragaho iyo mitiweli murabona kandi ariyo twacungiragaho amafaranga y'umunyeshuri uzajya kwiga murabona tuzayakura he niba baduciye ku ihene bakaduca ku myaka twahinze murabona ibi bintu bizaherera he noneho igitoki umuntu yari buzamutunge kandi icyo gihe mubona murabona ko twebwe dufite mu karere ka kayonza mwaduhaye abanyeshuri kandi abo banyeshuri bajya ari uko icyo gitoki twakibonye tugikuye he muri wa Uravuga murima babahaye abanyeshuri uravuga iki hari kaminuza hano iyo kaminuza bajya ari uko tubahaye icyo gitoki n'ibiki byose none icyo gitoki bakidukuyeho bashyizemo iyo mihanda imyaka yacu barayirimbuye na mituweli ntituyibonye na ya hene nayo bayidukuyeho none se muzabona ko tuzabeshwaho n'iki bavuze ngo ntimurarane n'ihene hari ikindi bavuze Turarane n'ihene kuki murarana n'ihene iyo hene noneho hari abantu bose siko bangana ku buryo iyo hene ntabwo ari ubundi abantu bose ariko bazirarana nazo ni ukuvuga ngo niba ngo nibaduciye ku ihene ubundi se abantu bose niko bararana nazo wagira ngo ya ntabwo aricyo kibazo ahubwo ba- ntabwo bitonze ngo babigenzure babirebe babirebe bumva neza.
ubutegetsi bwari gukora iki ubutegetsi bwagomba kubanza bakagenzura bakareba niba izo hene koko zirana n'abo baturage noneho bakabagira inama bakabanza bakabagisha inama mbere yo gukora imyanzuro yo kugira ngo babirukane birukane izo hene mu nzu none iyo uvuga ngo barazirukanye ubuzibahe Eh, ziriya se ahubwo ko nta hene mu ntoki hari umuntu ukigira ihene bazimaze abaturage nta muntu ugifite ihene ntawe n'iyi ngiyi ureba ni imwe isigaye muri mu karere ka kayonza nazo zitegereje kubagwa nazo barazibaga nawe uretse hasigaye iyihe hene ni iyihe hene se isigaye ntayo ibi ngibi bariho batubeshya nabyo ntabyo ni ukutubeshya baratuhemukira cyane kuri iki cy'imihanda urumva ubutegetsi bwari gukora iki cy'imihanda nacyo nkivugeho barakoze amakosa bagombaga kuduteguza bakavuga ati noneho ubwo mwahinze imyaka mureke mu kwa gatandatu ntazagire umuntu wongera gusubizaho iyo myaka mureke tugiye guca imihanda none muzahinge nyuma imihanda yamaze kubona ubutaka ni ubwa leta ariko noneho icyo twemera iyi myaka ariko insina zo sinziho agaciro icyo mpaha agaciro ni aya masaka bari barahinze kuko bataduhaye igihe ngo du- twe guhinga ariko ibyo twahinzemo amasaka ibirayi ibijumba ibishyimbo bazabyishyura bo abangirijwe n'uwo muhanda ariko twishyura utabeshya ba- bwarakeye baca imihanda batarababwiye ariko habaho integuza habaho integuza namwe babaranduriye nanjye ntuye hano wenda ibyo mukecuru avuze ngo bamuge- bamugenera ivomo ni uko riri mu isambu ye dutandukanye iby'ivomo n'iby'umuhanda ariko igikorwa kirimo gikorerwa abantu aha aha n'ubundi twari twashatse no guhamagara ahandi twanahamagaye ikintu cyitwa expropriation urakizi ukizi kwimura abaturage kwimura abaturage baje kutwereka igishushanyo mbonera avuga ko bazashushanya imihanda turabyemera ariko ibyagutangaza ubu ni uko bacamo umurimo ukabona abantu ba- n'imisu- n'isuka n'imipanga batema ubu bagiye n'imbere bashobora kugutema by the way kindi nakubwira ntabwo iyi mihanda ikurikije igishushanyo mbonera gute Njye nibaza ko bagiye gukora imihanda bari kuvuga bati umuntu ufite upi runaka runaka bakamubwira bati uzaza n'igipapuro cyawe bagakorana n'inama n'abantu bazanyuriza imihanda eh, mu, mu butaka bwabo ariko ntibavuge ngo n'abantu biciraho badatuye ino ngo inama yabaye Ni- niba harabaye inama zerekana igishushanyo mbonera uku du- turimo turaha bamwe barishimye ngo babonye imihanda iterambere ryaje ariko hari abandi bababaye niba nk'umurima wawe warawuguze wenda ibihumbi magana arindwi cyangwa miliyoni nibishaka bibe n'ijana hagahuriramo imihanda itatu kandi urawusorera ngo iyi ni trading center n'ahantu hari iyo kure urahasorera gute umuntu azakomeza gusorera ahantu hadatunze niba ufite ahantu hafite metero cumi n'ebyiri bagatwaraho metero icyenda si bagusigiye metero eshatu hagati ahandi hasigaye wahakoze iki imihanda ariko ni ngombwa ni ngombwa cyane ariko niba bandanduriye nk'imyaka byaba ibyo birayi nzi ko ubutaka ari ubwa leta ariko ibiri hejuru y'ubutaka ni iby'umuturage bagombye kubanza bakereka umuntu niyo ugiye kuvura umurwayi urabanza ukamu eh, ukamukansoringa na nyuma wamara kumusuzuma u- nabwo ukamu ese urabyifata mwute hano ntabwo ari uko byagenze ahubwo bo barakubwira bati bati niba mudashaka ibikorwa remezo tubitwara ahandi we have been surviving twari duhari ibi bikorwa bidahari ariko ubwo byaje twari kwishima none ngewe icyangombwa cy'ubutaka nza- nzagishyirahe nzakomeza nsorera ahantu ndatunze shanga igitekerezo cyawe igitekerezo cyanjye hano dufite ikibazo hano i gahini hano ku- i gahini turasha- dukeneye ijwi rya amerika rigi- rihaba igihe cyose icyari cyanyu mukajya mudufasha dufite akarengane ka buri munsi ka buri gihe umuntu akubita undi umuntu asekura umuntu nta kuntu wava mu muhanda hirya hariya ngo aze ateme ibintu urutoki rw'umuntu atabimubwiye atarana ibishyimbo batangiye rwose bakoze iminsi itatu cyangwa ine aho kugira ngo abantu ba- bazatangwe bazahagwe mwadufashe iki bahagwa gute kandi ari iterambere ni iterambere turishaka cyane ariko twagomba kubona inama yanyu n'umunyamakuru wa duhari uwo ari we wese akaza akadufasha bikagira akamaro none bazajya ku ishamba cyangwa ku nzu y'umuntu bayitema umuntu aka- ara- arazara arahiye umunyamakuru Umu- nibaza bakagonga iyi- iyi mu nzu inzu yanjye ariho mba n'abana banjye n'inka zanjye n'utunyobwa twanjye nzaraheye mwadufashe iki Muduta- mudutabarize kuko bir- birakomeye hano muzamukoze okay abana baciye umuhanda bica byinshi noneho uyu mukecuru warakubwira ibintu ukumva kuko nabyo biteye agahinda reba afite ibiraro bibiri bica hariya byaciye mu muhanda ntibamwishyuye iri vomo riri ahangaha nta- nta muntu wigeze amwishyura nawe yavuga ngo yahamba cyangwa nakuretse ko tutagihamba mu ngo ariko niyo yanavuga ngo yagurisha nawe akiteza imbere ubu ntabwo bikiriho kuko hamaze gupfa tukumva rero ibi bintu nk'umunyamakuru wenda icyo wadufasha ni uko wagenda ukavuganira aba bantu nibura no hejuru bakamanuka bakaza bakareba ikibazo kiri ahangaha kuko urabona ko biteje imbogamizi mu baturage niba ari n'iterambere ry'abanyarwanda rirumvikana pe ariko niba ari iterambere ugatwara imetero zingana gutya kandi bigasaba ko uza- uzasora ni ikibazo gikomeye cyane ngo mu bwenge n'imbaraga umuhinzi avane mu burumbuke kuko ari cyo gihembo cy'imiruho buri muntu ku by'amahoro aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire agennye ubwe atabangamiye rubana nk'uko bazira kubimugirira nabo
muracyumva dusangira ijambo ku ijwi rya amerika turareba ku ikorwa ry'imihanda mishya igahini kayonza muracyari na eha kabagira ubusa tumaze kumva abaturage batuganiriza iby'akababaro kabo twakomereje muri imwe mu mirima batwereka imyaka yabo yaranduwe hanimo ko umucuruzi ahagarariye abacuruzi hano mu mujyi wa bido bamwita hagera ariko ugasanga ibye nka gutya nubwo haciye umuhanda ariko bimwe barabirekeye kugira ngo asarure nk'ibi bitoki ureba ariko mu- ko umuturage we ntabwo bigize bagira ibyo babererekera ahubwo habayeho nko gutsembatsemba Eh, kandi niwe wari uri imbere icyo gihe asa n'uyoboye iki gikorwa cyo guca umuhanda mu gihe baje abaturage kubaza kuki we ibye babibererekeye iby'abandi bakabitema nicyo kibazo cyane ubwo se niyi bazayitema hayi ntabwo bazayitema biragaragara yuko ngo bazayitema igihe bazaba bahaciye ibibanza ariko mu nabyo mu buryo bwo guca amarigori wenda bashobora kuzayitema ariko we yabanje gusarura nawe nk'ubu nkugejeje nk'aho hari abandimburiye ibirayi mu by'ukuri ndarashaka kujengera no ku karere ibiki n'ibiki nacyo cyatumye akarere karaza ariko ikintu cyaje kumbabaza cyane ni uko naje no kumenya ko ni mu gishushanyo mbonera cy'umujyi aho mwanjye kitagerayo noneho ngiye nkibaza ngo ese ko kitanagezeyo kandi umuhanda barawuciye ubu ibirayi byanjye bazabinsubiza ngiki kibazo nagize ugasanga mu by'ukuri ni ikibazo noneho nta kibazo igeze tifu w'umurenge akambwira ngo ni ibikorwa by'abaturage kandi bidufitiye umumaro akambwira ngo nta mpamvu ngo nta ndishyi leta cyangwa akarere kigeze kugi- kagenewe kure- yo kuriha umuturage noneho ukibaza ubu ngewe nzabigenza ne mu gihe tubura izabanyishyuje amafumbire yabo n'ibikorwa byabo Ako- wagumye kuvuga tubura tubura ni iki Eh, tubura ni, ni nk'umushinga cyangwa sosiyete ikorana n'umurenge itanga amafumbire n'imbuto abaturage bagahinga ariko bikunze waza tukageraho tu- ukanareba ni kuko ni hano aho n'umuhanda ugarukira ni ibikorwa by'abaturage ni hariya aho n'umuhanda eh, hariya kuri kiriya gishyitsi ukareba ibirayi bihari barimbuye mu by'ukuri ni ibintu by'urukozasoni ni ibintu by'urukozasoni muraho neza uraho uraho muraho neza amakuru ni amakuru meza Mm.
ni amahoro ni amahoro twari twasuye ino uraba mugabo we Naho neza.
yego yego Naho cyane.
amakuru Turaho.
Mm.
aha hantu baharimbuje amasaka ntabwo ariho arabigarukira ahubwo bajemo bararimbuza amasaka na nyiraho ari i kigali mu by'ukuri nawe nagerageje kumuhamagara arambwira ati icyo gikorwa cyaba cyiza cyaba kibi ariko si nkizi ariko nubwo ndwaye amaherezo nzaza no kureba hanyuma ndebe ndebe uko bimeze ariko nibishoboka nzajya no mu zindi nzego zirenze mbanze ndebe ko ibyo bakora koko ari iby'ukuri mu by'ukuri rero muri make abaturage barimo barasakuza barasakuza ni ibintu bavuga ibi bintu byakozwe umwaka ukurikirwa n'ushize bibiri na cumi na gatandatu babivugaho babibwira abaturage abaturage nyuma haza kubaho kwibagirwa ariko ntibanababwira bati imihanda izaca kandi mu by'ukuri ushinzwe ubutaka ku murenge abuza abaturage no kubaka ngo hari imihanda bazabanze bameze- eh, bamenye aho izaca ariko ntiyabuze abaturage guhinga none ejo bundi rero bije biza nk'ibintu by'inzaduka nk'agashya ntibabwira abaturage abaturage bashakuje noneho ubuyobozi bw'umurenge n'ubuyobozi buta ariko se cya gihe nticyavuzwe ntimubizi cyagiye cya bibiri na cumi na gatandatu Eh, cya gihe cya bibiri na cumi na gatandatu inama yabereye ahantu muri hoteli yitwa videwo mu rweya kandi siho dusanzwe dukorera inama mu by'ukuri ni inama urebye yumvikanwaho n'abayobozi b'inzego z'umudugudu n'abayobozi b'inzego z'umu- z'ubucuruzi muri uyu mujyi wa videwo zihura n'iz'umurenge inama bayikorera muri hoteli ariko ntibayikorera aho dusanzwe dukorera inama ibyo biraba abaturage bamwe ntibanabimenya niyo mpamvu n'ubu ngubu igikorwa cyose kirimo gikorwa kiraza nk'aho ari gishya mu majwi y'abaturage ibyo rero ugasanga ni ibintu byateje akajagari ubu abayobozi barimo baraduhumuriza ariko mwihangane ni ibikorwa byanyu ni ibikorwa byanyu tukikiriza kuko nta kundi twabigenza ariko si uko tubikunze mu by'ukuri reba aha hose hari hahinze ibirayi ni ifumbire twafashe muri uwo mushinga bita ngo nitubura baduha imbuto baduha amafumbire kugira ngo nibyera tuzagurishe dufite amafaranga tuzishyura ukibaza ngo mbese ubundi ubu uyu muhanda uza kandi mu by'ukuri uyu muhanda uko uwureba ntabwo mu gishushanyo mbonera cy'umujyi wa videwo ugera ahangaha ugera hehe Ah, bavuga ko ugarukira hariya kuri hariya mazu aho uriya usomana nu- nu- n'undi uturuka gutya ariko mu by'ukuri ki- ukibaza ngo nk'ibi ngibi se ushinzwe ubutaka mu murenge yatubwiye ngo tuzongere tuhahinge se ninongera nkahinga nzongera nteremo iki muri iki gihe urabona atari ikibazo Ah, mu- mu mu by'ukuri byari byatangiye gushora bigaragara ko uku kwezi kwa kane byajya kuba bimaze gushora hanyuma mu kwezi kwa gatanu bikaba birakomeye mu cyumweru cya nyuma cyo kwa gatanu tukabikura noneho byageza mu mpeshyi wenda bagaca imihanda ni ibikorwa by'abaturage iyi mihanda twebwe tuzayicamo ariko ikibazo akarenganire gadufite cyane ni imyaka kandi itazishyurwa kandi hari aho twayikuye twebwe tuzishyuzwa none bakubwiye ngo wongere uhinge bambwiye ngo ahangaha ngo baribeshye ngo nta gikorwa ngo ninongere mpinge ngenda bazi se ndongera ntere ibirayi bingane gutya ndongera se njya gusaba imbuto muri tubura kandi igihe cyo guhinga cyararangiye ngiye nkibaza nk'ikibazo nkibaza nakora iki bakambwira ngo ni ibikorwa byawe iterambere ni iryawe ihangane nyine ubwo ibyapfuye birapfuye mu by'ukuri iyi bintu ibi bintu bireba ibi ibi ngibi ni ikibazo ibi ni ikibazo kurimbuza imyaka ingahe ibi birayi birangana n'ibi ngibi biteye ngibyo hakaba hari ibirayi byeze Ho- kandi ibi tuzabyishyura twakoresheje ifumbire mvaruganda dukoresha ifumbire y'imborera ibi ngibi ni ibintu bazatwishyuza ubu se ubuyobozi buzadufasha kwishyura iyi mihanda itagizeho ingaruka nawe hari uburyo abibona njye numva hagati aho ku mafaranga rwiyemezamirimo yemerewe guhembwa ibi bikorwa byangijwe ahangaha agomba gukatwamo amafaranga y'aba baturage kuko ahantu yahangije kandi akazanye mampu agakurikiza mampu akayigenderaho noneho yageraho umuhanda ugomba kugarukira akaba ariho ahagararira atangije ibikorwa by'abaturage agenda yishushanyiriza ubwe ku giti cye kuko ikigaragara yabyangije ku bushake cyangwa se ku burangare bwo kudakurikiza mampu y'igishushanyo mbonera cy'imihanda uko igomba gukorwa njye ku bwanjye numva yakatwa amafaranga ku mafaranga ateganyijwe kuri bije y'iyi mihanda agahabwa abaturage ku buryo bwihuse noneho we imihanda igakomeza nabo bagakomeza bagahinga ariko aho bitaragera hagashyirwa imambo ku buryo abaturage ikindi gihe bitazazana impaka buri muturage wese azajya aza akabona izo mambo ba- umuhanda wazamuhingukaho akarekera agahomba ariko waba utamuhingutseho agasaruramo imyaka ye igihe wenda umuhanda waba utarakorwa twashatse meya wa kayonza bwana jean claude murenzi na visi meya ushinzwe ubukungu n'iterambere madame konsore uwibambe maze ntibyakunda byatumye tubaza bwana joseph rukeribuga umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa gahini maze atangira atubwira ku by'iyi mihanda ku murongo wa telefone murihanganiraho bitagenze neza ntabwo nzi wenda neza eh, uwaba warabagejejeho icyo kibazo ariko imihanda yo ni ni muri gahunda y'akarere kwagura imijyi kwagura umujyi wa kayonza kugira ngo abantu badakomeza kwirunga bose kwiru- kwirunda hamwe mu karere ka- hamwe ahantu hamwe muri iyo gahunda rero ni muri urwo rwego baguye imihanda bayishyira rero mu mirenge ni ukuvuga ngo no mu murenge wacu wa gahini natwe iyo mihanda yaciwemo iyo mihanda rero twebwe dufite ibirometero bine eh, na metero magana abiri Eh, ariko noneho tukaba twarabanje tubwira abaturage turabigisha tura- tura- turababwira tubabwira yuko muri gahunda yo kwagura umujyi kuko natwanga dufite master plan y'intuza igishushanyo igishushanyo mbonera dufite master plan nyine y'umu- y'umujyi nyine wacu wangaho wa videwo hariho nawo gahini nyine hanyuma tubakoresha inama tumaze kubakoresha inama turabibabwira ariko birumvikana iyo iyo uhamagaye izi nama ntabwo abantu bose ba- baza siko bose wenda twavuga ko wenda bose bayitabiriye ijana ku ijana Eh, ariko nka bitatu bya kane bari iyo nama barayitabiriye inama yabaye ryari inama yabaye nko mu byumweru bibiri eh, mu byumweru bitatu bishize bagitera za borune ariko na nyuma yaho mu cyumweru gishize nanone twakoze indi kubera yuko harimo abagendaga baza cyane cyane nk'abo ngabo babaga bataritabiriye iya mbere bakaza eh, bavuga yuko umuhanda waciye mu butaka bwabo hanyuma ariko nanone noneho nabo tukabibumvisha ariko noneho icyiza cyane wenda ikindi twakoze ni uko twatoye komite kuko ibi ni ibikorwa by'iterambere bitora komite y'abaturage ubwabo ubwabo bishyiraho komite ubwabo ubwabo ubwabo itarimo umuyobozi itarimo undi muntu wundi iyo komite rero niyo ikorana n'abatekinisiye nyine n'abanjeniyeri bafite umuhanda noneho ikabagenda imbere bakareba ubutaka ubutaka umuhanda ugiye gucibwa babona ubutaka wenda bishoboka yuko uwo muhanda wenda utatwara ubutaka bw'umuntu bwose bwose nanone bak- bakorana n'abatekinisiye babona ko hari aho wenda bawerekeza kugira utatwara ubutaka bw'umuntu bakabafasha En fait, iyo iyo komite nicyo imaze ni ukugira ngo mbega ikore ibishoboka byose irebe ko ubutaka butagira wenda umuhanda utatwara ubutaka bw'umuntu umwe bwose ku buryo we ahubwo wenda aho biri ngombwa ko butwara ubutaka bw'umuntu wenda kuba kubatikanyije hagera aho bataranganya abaganiriye n'ijwi rya amerika bavuze ko ari ibintu mwaherukaga kuvuga mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ariko ibyo ngibyo bibiri na cumi na gatandatu nibwo iyo master plan ishobora kuba yarasohotse kuko nanjye igihe nari ntarayagiramo n'umurenge none isohotse barayibaganiriza ariko ejo bundi mu gihe cyo gukata imihanda twarabaganirije nabwo na- ntabwo twabikoze duhubutse tutabanje kwibwira abaturage ko bavuga se ko imyaka yabo iri kwangirikiramo yagombye kuba ihabwa ingurane bimeze bite byo ku bijyanye rero n'imyaka birumvikana kuko niba ari ari ahantu hari bucibwe umuhanda koko hari nk'umuntu wenda ushyirwaho washyiramo imyaka iyo iyo myaka kuko iba yarangiye ariko mbere y'uko bajya gukora ku murima w'umuntu bajya gushyiraho umuhanda nyir'umurima arabanza akabyumva akabyemera iyo atabyemeye uwo muhanda ntabwo tuwuhacisha urumva ni ibintu- ni gahunda y'igihugu ni gahunda ya leta ntabwo rero ari ibintu dukora wenda ngo tugamije guhohotera umuturage Oya. wenda abayenjeniyeri bo ba- ba- bara kuri kote tekinike y'igi- y'umuhanda ariko nanone aba- ikipe y'abaturage nayo nayo ikareba uburyo umuhanda utagira icyo uhungabanya cyane ariko aho biri ngombwa kugira icyo uhungabanya n'ubundi birumvikana ntiwabura icyo uhungabanya ariko nanone iyo kipe twashyizeho y'aba- y'abaturage twashyizeho ifasha no kumvisha nyir'ubutaka ariko iyo atabyumvishe ntabyemere ntabwo ubutaka bwo tubukoraho ahandi nabonye aho nageze mwaciye umuhanda ni umuturage ufite ibirayi ngo igishushanyo mbonera abatekinisiye baribeshye kandi barangije guca umuhanda ibirayi barabirandura ubu ngubu baramubwira ngo yongere ahinga muzamu uri ha bizagenda bite icyo kibazo ntabwo nyizi ntabwo nyizi ntabwo ngize akingezaho kuko nanjye iyi iyi mihanda barimo guca nta munsi n'umwe bwira ntageze a- aho bakoze ejo hari nabwo hari aho naciye nsanga hari umusaza umwe wavuze yuko atabyumva uburyo umuhanda ugiye guca aho ngaho hari hari n'uza akavuga ngo ngo aha ngaha umuhanda ngo ngo ngo ntuhagenewe ngo uzashyira ahandi kuko mwereka igishushanyo mbonera uko kimeze ariko perezida ni imwe uwo utawemeye ntabwo umuhanda tuwucisha mu buryo bwose ahubwo ubwo urumva uwo nguwo niba afite ikibazo wenda avuga ngo abatekinisiye bibeshye ntekereza ko atari nabyo kuko abatekinisiye bagendera kuri map bakongera bakavuga bati bari bafite nk'ikibanza wenda bacishijemo umuhanda kandi niba cyasoraga azakomeza gisorere uko kingana kose ibyo byo nabyo bizakomeza gutyo bizagenda bite birumvikana ubufite ubutaka koko bukaba bwaciyemo umuhanda birumvikana ubutaka bwe bwagabanyutse uwo nguwo twambwiye ko agomba kuza ku murenge akareba umukozi ubishinzwe ushinzwe iby'ubutaka ubutaka bakabugabanya ku buryo mbega ata- adakomeza gusorera ahatarajya mu yandi magambo bwaba ubutaka n'imyaka nta kintu wenda cyitwa ingurane cyateganijwe aho ngaho Icyo twavuganye n'akarere u- uwo bwagiye bwose tukavugana n'akarere tukareba ko hari ingorane yazabona ubusanzwe muri ubu buri kwagura imihanda kuko biri mu nyungu z'abaturage cyane n'iyi mihanda abaturage ubwabo ni nabo baba baba banayisabira kuko n'ubundi bituma na ka gaciro k'ikibanza kiyongera bushobora kutagenda bwose ariko ugasanga n'agasigaye ntikageze ikibanza ntiyanagahinga icyo gihe rero niko kamaro ka ya kipe twashyizeho i- i- yatowe nabo iyo bimeze gutyo bareba uburyo uwo hepfo n'uwa- n'uwo haruguru bo- bose bafaranganya za metero z'umuhanda zose bakazisangira mbega ku buryo mbega ubutaka bw'umuntu butagenda bwose naho imyaka yo ntabwo yigeze ibarwa kuko biri mu bushake bw'umuturage kuruta uwo udashaka ko dukora ku myaka ye tutahakora imyaka ntabwo yabaze ubu usigaye uhingiriza udusigara tw'ibibanza ukikira amabarabara n'amategeko ayagenga majyambere ureba atakwitaho kavukire umukene saba uwande dore arakoze cyane umuyobozi w'umurenge wa gahini bwana joseph rukeri bugari nawe udusoreje ikiganiro dushimiye kandi buri wese ku musanzu we muri dusangire ijambo dushimiye namwe mwarimo dukurikiye tubifurije gukomeza munogerwa na gahunda zacu mwari na akabagira ubusa naho ubutaha turamushimiye eric bagira ubusa dushimiye kandi n'abaturage ndetse n'abayobozi b'inzego zinyuranye baganiye nawe mu kiganiro cy'uyu munsi namwe abatwumva aho muri hose nongeye kubashimira ubwitange n'ibitekerezo mutugezaho umunsi ku wundi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi